hi guys welcome back to another orgies guys how you all doing if you are new here you are welcome and if you're a returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people today video na about Sunday Igboho my people hmm. a lot of una una know Sunday Igboho now Sunday Igboho send another video from Benin Republic say because una know say Sunday Igboho don gain freedom Sunday Igboho sent another message inside video. The way Sunday Igboho take dress is sure say he don gather himself up and he don't dey strong back. Now Sunday Igboho the same message to the Nigerian government say, Nigerian government make una wait for me. Are they come meet una. I they come Nigeria na my country. That country I no go run for my father's land. I no go fit tell me make I come up for that country. Lie lie. me i they come back He say in get case for Cotonou, he done through with the case. He go see go face case for Nigeria. He say in 20 billion naira, Nigeria government must pay the money. He say know the joke, no be shere shere. He say they come back. The case wey they thought saying gets, he go come there to come finish am together with them. He say he know the fear. This one, eh, he come make a lot of people Sunday go. although Sunday people where they fight for this Oduduwa nation They dey very happy say Sunday Igboho no betray dem no give up on Oduduwa and they just continue to dey fight for the things wey e fair dey fight for before they arrest am before he go to prison. Now, Sunday Igboho dey thanks Benin Republic president. They let us, they let Benin Republic president, they understand, say, if to say we get, get the kind president wey Benin Republic get, definitely, he no go dey fight for Oduduwa nation. He said, because the way Benin Republic president they do a whole small koto Cotonou way they did, he passed Nigeria government wey be say all the people, all the, people wey dey rule na old old people, and the young one wey see dey rule too. All of them na money that they packed up. Now, a lot of people come dey reason say Sunday Igboho mama go dey reason say, ha, his son wey he need come out from prison nineteen dey send message to go give nigerian government say im dey come back im no dey fear say no be say im run comot for im father's land o oh, say im dey come back because a lot of people don first send advice to sunday igboho say make sunday igboho respect the condition wey dem say base sunday igboho make e never come out to come talk about agitator agitation about oduduwa nation but right now sunday igboho and im family they they very worried because many of them, the reason say the things wey happen to for sunday gboo for july 2021 last year e never still tey e never even reach one year and when dem release sunday gboo sunday gboo still coming out to talk. say e want oduduwa nation e no go give up on oduduwa nation to achieve and e no dey fear any case wey dem tok say im go come face In the use im leg till waka dey come to nigeria by himself make the nigeria government make dem wait for am now my people, my question is how sunday gboo mama go dey feel although sunday gboo na person wey gets his own children he gets his own wife but sunday gboo na eh, im dey take care of im mama now im mama consider still feel say im son dey come back to nigeria come fight for Oduduwa nation come still they talk about the same Oduduwa nation e go get IEP my people go like make una watch the quick video of Sunday Igboho the message wey they e send they go give Nigerian government They tell them say no going back now. be Oduduwa nation e Sunday Igboho dem must pay us the money wey di court say make dem pay di twenty billion naira im go collect di money for for dia hand and nothing go happen so my pipo make una hear wetin sunday gboo tok before i come back to contact to sí òfin ibi iṣẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo béèrè lọ́wọ́ ìjọba nàìjíríà mi kọjá yìí mi ilé ẹjọ́ sì ti dàn lárí ní nàìjíríà wà ń bẹ̀ náà mò ń bọ̀ ń bẹ̀ yàtọ̀ fún tibí mo tún ti gbàdájọ́ nàìjíríà owó mi tí nàìjíríà sì jẹ mi ẹ̀ san twenty billion ẹ̀ sanwó mi ẹ̀ san ẹ̀ ní sakiri. ọmọ ọyọ ọmọ òrìjìnà ọmọ ọyọ ni mi là ni mo kọ yìí ilé bàbá ọmọ ìbọn ọmọlẹ́rù mò ń bọ̀ nlé láìpẹ́ yìí ni mò ń bá mò ń bọ̀ sí mò ń bọ̀ nulẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ìyọ́mọ́ ìbẹ́ mọ́ fòyà kò sí kankan tí ọ̀sẹ̀ ni ẹnìkan kan ò ní dẹ́rù bẹ́ẹ̀ nìkan ẹ̀hún òfin iṣẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo béèrè lọ́wọ́ ìjọba nàìjíríà mi kọjá yìí mi ilé ẹjọ́ sì ti dàn lárí ní nàìjíríà wà ń bẹ̀ náà mò ń bọ̀ ń bẹ̀ yàtọ̀ fún tibí mo tún ti gbàdájọ́ nàìjíríà owó mi tí nàìjíríà sì jẹ ẹ̀ san twenty billion ẹ̀ sanwó mi ẹ̀ san my pipo that don hear wetin sunday gboo talk, una see say sunday gboo no give up for oduduwa nation say sunday gboo wan continue to dey agitate for oduduwa because im feel say im dey feel the pain of the yoruba people, and im feel say all the people wey dem dey come dey tok say dem wan become president all of them are old people. make dem see president talon make dem see benin republic wey no even be reach nigeria and nigeria wey they talk say now big pass for africa Now the same nigeria now they always go back backward no lights, nothing nothing no good roads, no good work no hospital no good no free education wetin di nigeria can't get my people? What did the nigeria government can't get to offer the citizen So right now, Sunday Igboho say if they go back to Nigeria. Many people they talk say Sunday Igboho, it is too early for you to come out to come and talk about this. While some people they fix say since wey Buhari don come out with Malami, Sunday Igboho get right to go back to his father's land. But make Sunday Igboho be careful making the looking back. Although true, true, Sunday Bono go just feel wrong, come up for your own father's land because of the Fulani people, may they come occupy everywhere, the oppressed people. He has to go back to his father's land. How long he will continue to the run for these people? So the case wey talk say he get for grant, he go go face the case. If to say na court, now they won't go. If to say na anywhere they won't drag the case to, he Sunday Igboho ready to go face the Nigeria government. He no dey fear, but the problem wey the Nigeria government dey They try to do be say they no want pay the money where the court grants say make they pay sunday Bo, and sunday Bo saying go collect the money but sunday Bo wife and family we know say they no go happy with this this kind decision where sunday Bo still make and step where e take because the matter of sunday Bo before e free for benin republic will not be country take a lot of time and benin republic president not very good president where e know wetin dem dey call law e no see any enough evidence against sunday gboo na make the phrase sunday gboo so now nigeria government thinks say they go just carry phone call benin republic president just the way they do to do to Unamdi kanu wey they carry a come comot for kenya come to nigeria that is how them think say they go fit do sunday gboo na sunday gboo say i know they run no. i dey here gidigba anything wey be say on una the talk una dey talk say eh him get case for nigeria any case wey him get na woman be na e go dey for dat eh, court and na woman be na e go decide di case him dey come there to confess una there is no way he go run comot for im father's land na truth sunday igboho no go fit run comot for im father's land because im father's land na im father's land how na one person go just because say you be president people no go fit talk of because of freedom again gomi dey waka freely e no run comot for nigeria why sunday igboho go run comot for nigeria we know say sunday gboo mama dey worry me i just feel say make sunday gboo even if you wan talk about oduduwa nation make e take am easy for now because of The bail condition and no be say e don free fully say e fit just travel like that go back to where dey go continue join the journey dey go germany but sunday gboo need to be very very careful we know say a lot of people dey support and dey back am for back say dem want oduduwa nation to collect nation no be be be shere shere no be wetin dem go just collect for one day if people have to take nation <laughs> eh, even dis uh, england people, un people, before they go feel involved, un people they like make dem they see blood they float for ground like this wey they don't permit themselves go far but all this we want to do oduduwa nation we want to do oduduwa nation You know bad people want peaceful uh, to collect their nation peaceful but the way this nigeria even if na yoruba person become president dem no go once divide that country because why they dey benefit from one nigeria dem dey benefit if nigeria no get light Then they benefit because they know say if they dey sick dem dey run they go another country But they treat themselves because they get the money so this one way sunday go the fight wey sunday gboo dey fight for now Now correct fight because nigeria government no great change If we make una see di eh, govnor wey tok want wan become president yeah yeah bello see the way e no they pay You know they pay workers of kogi and he won't become president even if they put young person where they not put where they not come out all those young politicians where not fair day there and all those old politicians where where they don't, where all those young one wey they don't mix blood together with those old one all those ones too dem no suppose vote for dem dem suppose bring fresh one wey be say e understand wetin the nigerian people want What wetin the nigerian citizen want What wetin be the fight of the you know di nigerian people? Not be the one wey be say dem go job break come eh, don't e don't eat together with all these old people. and i see the same old people won't continue to dey rule us e get as to e be my people. so sunday gboo say in they come back Malam me, hope you don't. don sunday gboo say make you gather your case file o oh. e say e no they fear you Saying they come back He say e no go fear up comot for im father's land and na truth sunday igboho go fit run comot for yoruba land because of malami and buhari and fulani people. Where where where don't the where where they oppress people? so e not possible definitely sunday igboho must come back to to his father's land must come back to nigeria my people, this one eh not very very e good for the sunday igboho to give up but see sunday igboho need to still take him easy so that this nigeria government no go do wetin worst because sunday plan wey dem get for sunday gboo dat time wey dem go sunday gboo as <laughs> no be plan say to arrest sunday gboo dem be wan permit sunday gboo but na god na no gree for dem wey god just stand for sunday gboo back All right, my people, as i come across this news na just make i carry am come here to come share am with una make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that i no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come on time. bye guys guys my next video bye guys